murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza ni thomas kamirindi ubasuhuza uyu munsi ni kuwa kane itariki ya makumyabiri n'umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni umwanya w'amakuru turabanza kuyo hirya no hino ku isi dukurikizaho ayo mu biyaga bigari muri siporo turagaruka ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu burusiya nabanza yenda nkavuga yuko igikombe cy'isi gisa nkaho cyatunguranye koko amakipe twari twiteze yuko ashobora kwitwara neza amenshi yagiye asa nkaho azamuka cyangwa se atsinda biyagoye uyu ni habimana jean pierre umunyamakuru w'imikino mu rwanda ku byatunguranye muri iki gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru duherere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze tomasi perezida wa sudani y'umumanuko salvakire n'abarwanya ubutegetsi bwiwe barateye igikumukuru no wa gatatu ejo ku masezerano yo guhagarika intambara bwitezwe ko ayo masezerano ashigwa mu ngiro mu kiringo cy'amasaha mirongo ine n'umunani asigaye bimwe mu biri muri ayo masezerano n'ishigwaho rya leta nshasha y'ubumwe izotwara mu kiringo cy'imyaka itatu mu kurindira ko hatunganywa amatora arimwo bose impande zose zemeranije ko imihora yo gutora gutanga imfashanyo ku banyagihugu yugururwa abanyororo bagirizwa ibitandukanye mu kutumvikana kumaze igihe hagati ya perezida kire n'abamurwanya bakarekurwa abarwanya leta n'abasirikare ba leta nabo bakavanywa mu birindiro bitandukanye barimo itorukanizo ry'amakuru rya leta ya sudani suna ryatangaje ko inteko z'umuryango w'ibihugu bya afurika n'inteko z'ibihugu byo mu karere ko muri afurika yo mu buseruko arizo zizokurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano abategetsi mu burusiya bavuga ko perezida vladimir putin na donald trump bumvikanye ko bazohurira mu kindi gihugu mu nama itekanijwe kuzobahuza mu kwezi kundwi kuza iryo tangazo ryashyikirijwe ejo ku munsi wa gatatu mu gihe umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro vya perezida donald trump john bolton yari i moscow mu biganiro na putin hamwe n'abategetsi b'uburusiya abategetsi b'uburusiya bavuze ko igisagara trump na putin bazobonaniramwo gishobora gutangazwa kuri uyu munsi wa kane uyu mubonano utekanywa kuba inyuma y'aho trump azoba ahejeje kwitaba iyindi nama y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero rigejwe kwivuna abansi otane inama izoba ku magenekerezo ya cumi na rimwe na cumi na kabiri z'ukwezi kw'indwi kuri mbere hanurwanurwa ko abo bategetsi bashobora kuzobonanira i Vienne muri Autriche canke i Helsinki ku murwa mukuru wa Finland inyuma y'indwi haba imibonano ibiganiro ubwato bwarimwo abimukira amajana abiri na mirongo itatu na bane bwarahavuye buremererwa gushika ku munsi wa gatatu mu izinga rya Malta inyuma yaho ibindi bihugu vya buraya byumvikanye kugabangana izo mpunzi n'iryo zinga Malta hamwe n'Ubutaliyana, Irlande, Ubufaransa, Luxembourg, Ububirigi, Ubuholande hamwe na Portugal byarumvikanye kuzogabangana izo mpunzi. Ubwo bwato bwatabaye abo bimukira ku nkengera za Libya ku munsi wa kane uheze bagumizwa muri mediterane ku munsi wa gatanu mu gihe ibihugu vya buraya byari bikiganira uko vyobakira umushikiranganji wa mbere w'izinga rya marte joseph muscate yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko igihugu ciwe kizosuzuma nimba harimwo abakeneye ubuhungiro vy'ukuri canke ari abaje kwironderera ubuzima bwiza kuri uyu wa kane canke ku munsi wa gatanu ejo abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya bazohurira mu nama i buruseli mu bubirigi kugira banoganze neza ingene botunganya ikibazo cy'abo bimukira intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu gihugu cya siriya yaragabishije ku munsi wa kabiri ko intambara zongeye kwaduka mu bumanuko bushira uburengero bw'icyo gihugu zishobora gusubiza igihugu mu bihe nk'ibihitiye muri Aleppo no mu buseruko bwa Guta ibisagara bibiri vyatewe amabombe bikomeye na leta ya Syria afatiye ku maraso yasheshwe n'ibitero by'igisirikare ca Syria ku gisagara ca Aleppo cari cifatiwe n'abarwanya leta mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hamwe n'ibitero nk'ivyo vyabaye mu buseruko bwa Guta mu ntango z'uyu mwaka Stefano Domistura intumwa ya ONU muri Syria yavuze ko inama ya ONU ijejwe umutekano idakwiye kwemerera ko ivyo bisubira kuba mu gihugu ca Syria ONU ivuga ko abantu bashika ibihumbi mirongo itanu bamaze guhunga agace ka Dara kuva hatanguye ibitero haraheze indwi ambasaderi wa Syria muri ONU Bashar al-Jafari yavuze ko ivyo bitero bigamije kurwanya imirwi y'iterabwoba ku butaka bw'igihugu ciwe twarutse muri afurika leta ya kamerune ivuga ko ibitigiri by'abasirikare n'abapolisi bishwe bariko barwanya umurwi w'abavuga icyongereza bashaka kwiyonkora ku ntara zivuga igifaransa byiyongereye biva ku basirikare mirongo umunani gushika ku ijana mu ndwi iheze ziheze zibiri leta ivuga kandi ko abajejwe umutekano banyuruzwa n'abo babandanya kwiyongera mu gihe abasivile hamwe n'abashaka kwiyonkora bagiriza igisirikare hamwe n'igipolisi cya leta guhotera ikiremwa muntu abasaba ko haba ibiganiro byo guhagarika izo ntambara bo baguma biyongera amashyirahamwe yo muri sosiyete sivile ariko asaba perezida wa kamerune paul biya kubohora abakuru b'imigwi y'abarwanyi kugira amahoro agaruke kandi n'ubwicanyi buhagarare muri icyo gihugu
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mudusange no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri facebook voa radiyo yacu amakuru mu biyaga bigari nyuma y'aka kaziki mu burundi abagenzacyaha baravuga ko bakeneye ibitabo bishya bihagije by'amategeko bagenderaho mu kazi kabo babivugiye mu nama yabahuje na minisitiri w'ubucamanza umunyamakuru wacu fidel dantoine sabimana araduha ibindi bisobanuro igitabo mana vyaco mu burundi gishasha cashizwe ku mukono w'umukuru w'igihugu itariki mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa naco cashizwe ku mukono w'umukuru w'igihugu itariki cumi n'imwe ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika uno musi bamwe mu nyamiramabe z'igipolisi ari bo ba opeji baracakoresha ibitabo vya kera mbere na rudondo wabike umwe mu bategetsi b'umushikiranganji b'ubutungane arabishingira intahe jewe un officier de police judiciaire yaranterefone telefonye eh, turiko turaganira sur un dossier d'un mineur yari en cours hanyuma ndamworiyana ndamubwira nti raba article tere yo muri code penal de 2009 iraguha isiguro y'ico kibazo mbaye amarambwira yuko iyo code penal vraiment atayizi muri komisariya yariko arakorera ko babandanya bakoresha l'ancien code penal kuri ico kibazo Silvestre Nyandwi umushikiriza manza mukuru wa Republika mu Burundi nawe nyene aravuga ko bishika hagakoresha ibitabo vya kera akagira ko agira n'ico asaba abakorera mu gisata c'ubutungane saba upeji gusa kuko hariho n'abasubstitut mu maparukire wasanga itegeko ryarasohotse ariko ugasanga bariko bakoresha les ancien code urashobora kuba usanga byarashitse nosaba yuko aho batarafikisa imanza bobikosora hakiri kare ntagire umuavoka azohava hadufatira kubera yuko lo code y'abapenale canke y'aba de procedure penale ari ari suka y'umupeji n'umu OMP twese turahamagariwe kugira kigoro umwe wese akayirondera hirya no hino akayironka nta muntu yoca agira urwitwazo ngo je ivyo ntavyo nzi ngo nta abaprocureur barahamagariwe kubwira ba OPG yuko bozirondera izo kode aho bishoboka bakagira ibintu vy'amafotokopi bakabibashikiriza Emero Hantine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane arafise ico abwira abo bapolisi bakora mu gisata c'inyamiramabi ndetse n'abarundi bose muri rusangi ku bijanye n'ivyo bitabo bishasha abo bapolisi mu bisanze aho zibereye promike zose inspection generale ya polise yaciye isaba yuko tubaha ama exemplaire barabahaye dikeyi bashabaha no kuri flash bahe abo ba opeye rero je nibaza yuko umuntu umubwira akiyadresa kuri inspection generale ya polise ko zirya kode zirakomemora ziko mu minsi iheze ziri muri procedure ya promulgation haravuzwe amajambo menshi cane abantu barafashe ibintu birimo uko bitari ifo yuko rero abanyagihugu abantu muri adiminisitirasiyo abapolisi hari ibintu byinshi byahindutse biraba ubuzima bw'abenegihugu biraba ubuzima bw'inzego zisanzwe zikora amatohoza rero ejo ntihazohave haba ikintu ngo abantu bavuge ngo ntikiri mu mategeko kandi kiri mu mategeko bamwe mu nyamiramabi bakorera mu ntara ya karusi baremanga ko ivyo bitabo bitarabashikira ariko bakavuga ko babwigwa ko biriko biragwizwa bigiye kubashikira umwanya uwo ari wo wose kimwe mu vyahindutse mu gitabo kigenge n'ivyaha bitohozwa harimo ko bajeje umutekano bashobora gusaka mw'ijoro ata mutahe umushikiriza amanza bafise ikaba ari imwe mu ngingo yiyamirijwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu burundi aharanira agateka kazina muntu ikarusi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika mu rwanda ejo umushinjacyaha mukuru w'urwego mict rwasigaranye imirimo y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa arusha serge bramert yatangaje ko hari icyizere ko bamwe mu baregwa ibyaha bya jenoside bakihisha bazatabwa muri yombi yabivugiye mu kiganiro we na mugenzi we jean bosco mutangana umushinjacyaha mukuru wa repubulika y'u rwanda bagiranye n'abanyamakuru i kigali eric bagira ubusa yaragikurikiranye iki kiganiro ku rutonde rw'abahigwa n'ubutabera mpuzamahanga ku bw'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi bakekwaho uruhare mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane harimo umuherwe w'umunyarwanda bwana felicien kabuga bwana protempiranya n'abandi bamaze imyaka isaga makumyabiri bitazwi aho baherereye mu kiganiro impande zombi zahaye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu bwana serge bramets umushinjacyaha mukuru w'urwego mict rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rukorera iyarusha muri tanzania yavuze ko nubwo bigoye kwemeza igihe ntarengwa abagishakishwa bazafatirwa ngo hari icyizere ko bashobora kuzatabwa muri yombi aragira ati turi kubakoraho iperereza turagenda duhindura uburyo bwo kubona amakuru ajyanye n'abo bakekwaho ibyaha kandi birumvikana ko ntashobora kuvuga igihe ntarengwa bazaba batawe muri yombi urabizi ko bariya bantu bamaze imyaka myinshi barihishe tuzi ko hari uburyo bwinshi bakoresha tuzi ko hari ababahishira tuzi ko habaho kubatera inkunga rero rikomeje kuba ihurizo rikomeye ridashobora guhita rikemuka ariko tubaye tutizera ko hari impinduka zigaragara zo kuba abakekwaho batabwa muri yombi ntitwagombye gukomeza tubitakarizamo ku ruhande rw'u rwanda nabo bagatangaza ko gukurikirana abakekwaho ibyaha bya jenoside bigenda bifata indi sura nziza kubera imikoranire n'ibindi bihugu bagiye babarizwamo gusa ngo haracyari indi mbogamizi itoroshye ku bari mu bihugu cyane ku mugabane wa afurika bwana jean bosco mutangana ni umushinjacyaha wa repubulika abantu bihisha cyane cyane muri bihugu dutora biri muri afurika usanga ariho hari ikibazo kuko ho imipaka ntabwo irimo umuntu agenda akihisha amashyamba akabona ashobora gushyiraho itangazo ko yapfuye ariko ikigaragara ni akenshi tubona amakuru ari uko abantu bakoze muvumenti bagiye ariko iyo umuntu agiye ahantu hamwe mu ishyamba mu giturage ntahave akazi akazi akazi biragoye kugira ngo uzamenye amakuru ubushobozi bwose rero icyo bukora ni iki ni uko ubwo bushobozi bureba ibyo byose turimo indi ngingo muri iki kiganiro n'itangazamakuru abanyamakuru batinzeho ku mpande zombi n'iy'umucamanza mukuru w'urwego mict rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania si rimwe si kabiri bwana theodore meloni yamaganwa n'ubutegetsi bw'u rwanda ndetse n'abaharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kubera kurekura abahamijwe ibyaha bya jenoside baba barangije bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo u rwanda rusanga ibyo bidahagije ahubwo biteye impungenge bwana johnson businge minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta ubwo yari arusha mu minsi ishize yatangarije ijwi rya amerika ko asanga abafungurwa nta mpinduka ku byaha bahamijwe cyane cyane ko n'abafungurwa nta kigaragara na kimwe ko hari icyahindutse kuri bo nta kwicuza nta kumenya ko bakoze nabi nta kugira icyo umusanzu batanga mu bwiyunge bw'abanyarwanda ahubwo umusanzu batanga ni uwo kongera gushwanyuza abanyarwanda ni uwo guhakana jenoside ni uwo gutera inkunga ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi nk'ibyo byatumye u rwanda rugera aho rwageze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane asubiza iby'iki kibazo umushinjacyaha mukuru w'urwego mict bwana buramedzi yirinze kugira byinshi akivugaho kuko ngo ibikorwa biri mu bubasha bw'umucamanza gusa nawe asanga hari ibyagombye kuba bishingirwaho mu kurekura abahamijwe ibyaha ati nibyo igihe umuntu akeneye amahirwe yo kuva muri gereza mbere ku cyemezo kidasanzwe yagombye kuba hari ibyo yujuje kandi yashyiriweho aha niho ikibazo kiri urwego mpagarariye rwakomeje kubirwanya cyane ibyo byo kurekura abantu nta kigendeweho twatanze ibyifuzo ko hari ibyakurikizwa mu rwego rw'amategeko muri ruriya rukiko kandi impaka kuri icyo zirakomeje mu minsi ishize kandi hari amakuru yasohotse mu bitangazamakuru k'u rwanda rusaba ko umucamanza meron atazongererwa indi manda igihe indi yazaba irangiye itangazamakuru ryashatse kumenya icyakurikira ku ruhande rw'u rwanda igihe bwana theodore meron yakomeza indi manda ni ikibazo bwana jean bosco mutangana umushinjacyaha wa repubulika asanga kirenze ubushobozi bwe kuba yagira icyo akivugaho akabiharira inzego zibishinzwe u rwanda rukifuza ko mu gihe hajya habaho kurekura abo bamaze bibiri bya gatatu by'igifungo cyabo narwo rwajya rugishwa inama kuva urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda i Arusha muri tanzania rwatangira kuburanisha ibyaha bya jenoside iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu na nyuma y'aho rusoreje imirimo igasigara mu maboko y'urwego mict harabarurwa abagera muri cumi na batandatu bamaze kurekurwa ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi muri iyi myaka icumi ishize ba nyamwema mu rwanda babita ba nyamweru cumi na batanu bamaze gupfa bahitanywe n'indwara zo ku rukoba ni ukuvuga indwara z'uruhu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani diane ndonse ari bujumbura araduha inkuru irambuye abanyamwema bakunze kuba bari ba magoyagi mu magara yabo abaganga bavuga ko ibyo biva ku rukoba rwabo rutagira inkabuzo yitwa melanine ifasha kurinda izuba maze bigatuma urukoba rwabo rwama rwiziziwe n'indwara nubwo atarusasuma rurakogwa urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe kasimu kazungu avuga ko abagwayi ari benshi mbere n'impfu zirimwo navuga muri make ko amagara yabo ameze nabi tumaze kubura abarenga cumi na batanu kuva ibihumbi bibiri na munani gushira umunsi n'ubu dufite abo bumva cumi na babiri nibo tuzi kandi tubaza ko bo bari benshi kurusha baba bagwaye nuko tutaragera rusansuma ko uburyo nibwo butugoye muri make amagara yabo ameze nabi cyane bamwe muri abo bagwayi bavuga ko ukwivuza ari ikibazo kuri bo siniremera jacques ni umwe mu basinzikaye izuru ryiwe rimaze gucikamwo kubiri ku kudashobora gushikira ubuvuzi nyabwo bitangura hatanguye ari ihere agahere gato kagenda karakura mu nyuma gakuze karatoboka kamaze gutoboka rero niko kuguma hamera nk'ahabora habora havunguka havunguka gushika rero naho igice c'izuru cose kigenda narivuje ku bitaro byose bishoboka mu ntara ya muyinga ama bakubwira gute none ko batakuvengukira mu ntara ya muyinga nta na kimwe bashoboye kumbwira usibye gusa ko nasabye kasima ati jembo ni ingwara yanje iguma iduga kandi ku bitaro vy'i muyinga ntaco bamfasha ntibafuma abandi ndungike ku bindi bitaro bibishoboye kasima acambwira ati ngo jewe ndabico nokumarira ivyo biruko mu gihe urongoye ishyirahamwe ry'abanyamwema ritagira imbibe mu burundi kasimu kazungu avuga ko uretse ko atabaganga b'abahinga mu kuvura indwara zo ku rukoba leta atacifasha kinini mu kubarungika mu bihugu bishoboye kubavura leta nk'uko mubizi kuvuza abanyamwema ubwa mbere ni amafaranga menshi kuko hari imiti aho mu burundi itaboneka n'abaganga bonyine bazobereye muri ubwo ndwara z'urukoba ntabahari bituma rero leta atakinini ifasha cyane cyane ubushikiranganje ego ugiye barakwandikira ugenda kubona abaganga bo ngaho mugabo ntacyo bashoboye gufasha kenshi dusanga bimaze kuba kure ubushikiranganji buramaze kwandikira abanyamwamabi aho i bujumbura n'abandi bagiye musema mugabo kubera ko atavyo bashoboye usanga atatu two turagira kudufasha barabishaka mugabo bikeneye ko tujya hanze nawe kujya hanze ntabyo bashoboye habuze uburyo kuko mu bushikiranganji kujya kuvuza umunyamwema hanze ntabyo bagira niko batubarira kasimu kazungu abandanya avuga ko izi ngorane z'amagara y'abanyamwema zishoboka ko zikingwa ni nko kwama bambara impuzu zifuka umubiri wose kwamana inkofero ku mutwe amarori akingira amaso bakamana n'imitaka yo kwikingira izuba ariko rero ababyeyi bafise abana b'abanyamwema hari abavuga ko atabushobozi baronka bwo kwitwararika ibyo byo kubakingira indwara ntabwo binyohera na gato kuko najyewe ubwanjye kubera ku mibereho mbaye ni ukuguma niruka njaha njaha kugira ndabe yuko twubandanya tubaho cyane cyane nihutira ku bintu bya rasiyo nk'ibintu by'inyambaro cyangwa by'amavuta yo kwisiga nta maharando nka ariko kandi urongoye ishyirahamwe ritagira imbibe ry'abanyamwema avuga ko n'abafise ubushobozi bwo kugura ibyo byambagwa byo kwikingira izuba bahura n'ingorane yo kutaronka aho babigurira mu gihugu cy'u Burundi nko muri Tanzania barafise amavuta basanzwe batangwe kwisiga asanzwe akingira uko bajya abazungu bakunda kwisiga ayo rero arazimbye narigeze kubaza bambwiye ko kamwe gashobora kuba agacupa gafise 25 mg kogwa mu madolari 30 bubu barayafise bariko baranayakora ahantu bita Kilimanjaro barambwiye hari mu mwaka wa 2014 nimba tubishoboye tubigure mugabo ntayo dufise ko amavuta atuma akingira urukoba ayo twisiga ino nayo korosha gusa urukoba ntazuba akingira ibindi naho ni inkofero inkofero izo turonka ino ari usanga zitameze neza kuko ni izo bakora ntibabikora en consequence y'urukoba rw'umunyamwema oya kuko no muri afurika aho babikora ntabyo bazi niyo ngorane dufise mugabo ibyo byose nibyo dukeneye kugira ngo gukingira urukoba rw'umuntu agendana ubunyamwema aha rero abanyamwema baba mu ntara zo mu kiyaya c'imbo cakamo izuba ryinshi bavuga ko bobo bageramigwa cane tumenyeshe kandi ko banyamwema mu burundi baharugwa ku barenga igihumbi n'amajana abiri nk'uko uwutwara ishyirahamwe ryabo abivuga ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu burusiya uyu munsi ni uwa cumi na kane ni nawo wa nyuma mu majonjora mu rwego rw'amatsinda umunyamakuru wacu jean claude munyandinda aratubwira uko abona bihagaze iminsi irarushaho kwicuma ari nako amwe mu makipe arimo gusezera andi agashimangira ibirindiro mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi cya makumyabiri na rimwe mu mupira w'amaguru ririmo kubera mu burusiya kuri wa kane nibwo urutonde ndakuka rw'amakipe cumi n'atandatu agomba kugundagurana muri kimwe cy'umunani kirangiza rugomba kumenyekana muri iki cyiciro ni hahandi umwana arira nyina ntiyumve kuko ni ugutsinda ugakomeza cyangwa ugatsindwa ugataha kunganya ntabirimo muri uru rugamba rw'abagabo ruzatangira mu mpera z'iki cyumweru ikipe y'igihugu y'uburusiya igomba kwisobanura na esipanye naho portugal igahura na irigwe ubufaransa buzahura na argentine mu gihe danemark izacakirana na croatia imikino y'amajonjora yo mu matsinda yose nirangira kuri uyu wa kane hazamenyekana gahunda y'uko amakipe umunani yandi azahura muri kimwe cy'umunani amajonjora kandi ahitanye ikipe y'igihugu y'ubudage nubwo ariyo yari yaregukanye igikombe giheruka kugeza ubu nubwo ikipe y'igihugu ya senegal ariyo yonyine isigaye igihanyanyaza mu makipe yose yarahagarariye afurika mu gikombe cy'isi nta cyemeza ko nayo izashobora kwambuka urutindo ruyigeza muri kimwe cy'umunani kirangiza jean pierre habimana umwe mu banyamakuru b'imikino mu rwanda arashimangira ko muri iki gikombe cy'isi hagiye habaho gutungurana akagaruka ku ntege nke z'umugabane w'afurika wari uhagarariwe n'amakipe atishoboye akagenda avamo urusorongo nabanza yenda nkavuga yuko igikombe cy'isi gisa nkaho cyatunguranye koko amakipe twari twiteze yuko ashobora ashobora kwitwara neza amenshi yagiye asa nkaho azamuka cyangwa se atsinda biyagoye bivuze yuko rero abenshi bagaragaza yuko bagifite ubushobozi ndetse n'amakipe amwe n'amwe akerekana yuko agishoboye ariko noneho ngarutse by'umwihariko ku mugabane wa afurika amakipe yo ku mugabane wa afurika nta kintu kigaragara yigeze atwereka twahera nko ku kipe ya misiri yo yamaze no gutaha ikipe ya maroc nayo yaratashye ikipe ya tunisiya yaratashye ndetse n'ikipe ya nigeria nimugoroba nayo yarayitashye ni ukuvuga ko rero ikipe dusigaranyemo ni ikipe ya senegal kandi nayo ubona yuko itabashije guhagarara neza isaha iyo ari yose nayo ishobora kuba yataha habimana akomeza atangaza ikipe abona ku giti cye izajyana iki gikombe icyo navuga ikipe naha amahirwe nubwo twavuga ko bikiri kure ariko ikipe igaragaza yuko ifite ubushake abenshi navuga ko batarimo no guha amahirwe ni ikipe ya argentine argentine ubundi umukino ubanza yarawunganyije ukurikiraho irawutsindwa uwaje gukina wa gatatu yaje kuwutsinda nawe iwutsinda bigoranye nkaba navuga rero yuko iyi kipe ya argentine ku ruhande rwanjye nge niyo ndimo guha amahirwe ko ishobora no kuzitwara neza ku buryo ishobora kugera ku mukino nyuma koko kuzamuka muri kimwe cy'umunani izahura n'ikipe y'abafaransa ni ukuvuga ngo ikipe y'abafaransa basanzwe bamenyeranye impamvu mvuga ko bamenyeranye abasore bakinira ikipe y'igihugu y'abafaransa basanzwe bakina n'ubundi ku mugabane w'uburayi kimwe n'abakinnyi b'ikipe ya argentine ni ukuvuga ko rero nta gitinyiro kirimo bashobora no kuyisezerera ugasanga yibonye muri kimwe cya kane kandi ikipe imaze kugera muri kimwe cya kane iba yamaze guhindura ibitekerezo ikibireba cya mbere ni igikombe umukino wa nyuma w'iki gikombe cy'isi uteganyijwe ku itariki ya cumi na gatanu mu kwezi gutaha kwa karindwi yari claude munyandinda i kigali igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu burusiya umurundi eric biribuze niyo ari mu burusiya arakurikira iyi mikino yaganiriye na mugenzi wacu fidel niyo ngabo
kera rero ndi ngaha anye naraje naje kuraba uyu mupira hanyuma ejo nk'uko babivuze narabye iyi maci ya brazil na ntuzeye na serbi hamwe na maci ya mexique na suwede na maci y'abadagi hamwe na sikorodisije urumva icya mbere na mbere nashaka kubabwira urusiya abantu bose bararyohewe bararyohewe no kubona baba abanyamahanga baje muri iki gihugu batwakiriye neza batwakiriye n'amahoro n'akamwemwe kenshi bararyohewe kubona yuko bafite abantu bose bava mu bindi bihugu baza muri iki gihugu hanyuma uravye ingene urukino rwagenze birashemeje cyane kubona nk'igihugu nka kore du sud ishobora gutsinda nk'ubudage nk'ubudage twe twari tuzi ko buzobandanya kubera ko nicyo gihugu catwaye igikombe cya coupe du monde iheruka yabereye muri brazil ni twese twiyumvira ko bigenda kutyo ariko batsinzwe ibitsindo bibiri ni gusa rero ni ukuvuga ko nta n'umwe azi uzotwara iki gikombe nta n'umwe azi ingene bizogenda ariko ibintu byose bimeze neza nk'uko mubibona mu mateleviziyo yanyu aya mamaci yose ameze neza cyane ariko ambiyanse yo ngaha imeze neza kubera yuko abantu bose ntibazi uzotsinda eha mu rusiya barujama badufashe neza mu nkino ziza kuba uno munsi ku wa kane ubuyapani buza guhura na pologne senegal ihure na colombia ububirigi buhure n'ubwongereza eh, panama ihure na tunisia Eh, ku vyerekeye imigwi yo muri afurika eh, hasigaye senegal yonyene niyo isigaye itwaye idarapo rya senegal na afurika nzima muri rusange muri make ubona imigwi yo muri afurika yavyifashemo gute yaratangaje ine yose imaze kuvamwo hasigaye senegal yonyene ni ikihe kibuze muri make jewe ndiko navyumvira imigwi muri afurika naho eh, haje bitanu ah, bije byose biramaze kubona ko bizotaha ariko utabyishweza neza naho bizotaha vrema ntituri kure cyane ariko na twebwe turacyafite eh, turashobora kwizera cyane uri kuraba cya mbere na mbere nka maroke maroke vrema yarakenye neza naho yatsinzwe urabona ko yakinye n'amapeyi nka portugal amapeyi na, na espanye kunganya Ah, hanyuma kuba bagize imikoshi baratsindwa na iran hanyuma ah, uri kuraba nke- nka senegal twese twizeye yuko senegal izotsinda turifuza ko yotsinda kugira ibandanye ejo kameme twarabonye yuko kandi niho nari yindi argentine na nigeria argentine na nigeria bamaze guhura gatanu argentine imaze kubatsinda gatanu ariko uravyo mipira yose nta n'umwe urumva yuko nigeria itarimwo argentine irasinya nigeria jewe ico nibaza gituma afurika tutabandanya cyane rero nibaza yuko hageze yuko tugira confiance turagira ubwoba uravye ingene eh, korea y'u- y'u- du sud ingene akinye n'abadage ntiyigeze igira ubwoba ntaguciriyemo hari n'abavuga ko imigwi yo muri afurika iyo imaze nko kwinjiza igitsindo umenga ikija mu minsi mikuru ikibagira nta konsantarasiyo bashobora kugira mu mwanya urukino rw'umupira w'amaguru rumara imigwi yindi iramaze kubibona icyo ni ikibazo gikomeye nibaza ko icyo kibazo cyoterwa inyishu gute muri make cyane cyo ndabyemera cyane ndabyemera cyane ndiko ndaraba nk'ingene abakoreya buri muri sude badatinya rero nibaza ko abanyafurika bakeneye kubona yuko umupira udashobora guhera iminota mirongo icenda mirongo ine na mirongo icenda n'itanu idaheze je nararavye nk'uko mubivuze ingene ubu na argentine bari bakeneye iki- ikindo twari dufite iminota itanu iminota itanu urashobora kwihagarika ariko twe twarabona yuko twabuze ubushaka saa kugira ngo dutsinde rero nibaza yuko abanyafurika ni ukwitonda nk'uko bivuze tumaze gutsinda igitsindo nta kwemera ibyo bintu murondera ikindi gitsindo ejo nigeria yari kubandanya irondera gutsinda ikindi gitsindo mwarabonye yuko ejo ata- atake yari ikiriho bagumye gusa bari muri defense ubuye muri defense abandi baca baza kubatsinda rero rero nibaze yuko imipira ihava ikina n'umunsi ububirigi baba gukina no mu bwongereza rero nibaze ko ibujumbura natwe abantu bakunda kuraba zeye aya mamaci yo muri angleterre abantu bakunda chelsea bakunda manchester united cyangwa manchester city imaci yo ndibaza ko izoba iryoshe cyane rwose ababirigi ni abantu dufise iswara icyo kimwe rero nibaza rero yuko ababirigi aba bana b'ababirigi b'uyu mwaka bashobora gutsinda ejo kandi nibaze yuko bafise chance kuruta abandi bose kugitwara murakoze yari eric eh, biribuze umurundi ariko akurikirana igikombe cy'isi yose kiriko kibera mu burusiya akaba ari mu gisagara ca st petersburg mu burusiya tuba ko turavuga aho ibintu vyifashe gushika ubu muri ico gikombe turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze
That's freedom when you reach that goal. That's freedom when you reach that goal. That's freedom when you reach that goal. That's freedom when you reach that goal.
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.